Nigeria basize kumbifuriza amahoro n'amahoro
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamiranira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mwiriwe inshuti zacu ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba uri kumwe na fideni yongabo Ibanki y'isi yose kuri uyu wa mbere yahaye Uburundi ingabire y'imiliyoni zitandatu z'amadora y'abanyamerika agenewe gufasha mu migambi yo gukingira ibidukikije. Uyo ni Domitien Ndiho ku bwayo umushikiranganji w'ikigega ca leta w'Uburundi. umutekano muke ubandanya kurangwa mu gihugu ca nigeria n'ubwicanyi bukorerwa abanyagihugu biraha inguvu imigwi yitandukanije n'ubutegetsi mu gihugu cose inama rusangi ngarukamwaka y'abashikiranganji bajejwe amagara y'abantu b'ibihugu ijana na mirongo icenda na bine bigize ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi oms yatanguye uyu munsi geneve hakoreshejwe ubuhinga bwa videwo leta zunze ubumwe za amerika yafatiye ibihano etiyopiya n'abantu bafise uruhara mu ntambara yo muri tigre idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi inama rusange ingarukamwaka y'abashikiranganji bajejwe amagara y'abantu b'ibihugu ijana na mirongo icenda na bine bigize ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi oms yatanguye uyu munsi geneve hakoreshejwe ubuhinga bwa videwo mu vyo bategerezwa kwiga harimo ikibazo c'incandago za covid cumi n'icenda thomas kamirinda abandanye iyi nkuru iyi nama izamara icyumweru izarangira ku itariki ya mbere y'ukwezi gutaha mu ijambo rye ryo kuyifungura ku mugaragaro umuyobozi mukuru wa oms tedros adhanom ghebreyesus yavuze ko biteye isoni bikabije kubona ko inkingo za covid zitagera mu bihugu bikennye yagize ati kubisobanura mu magambo ya diplomasi ntibyoroshye ntibishoboka ati nawe se inkingo zirenga mirongo irindwi n'eshanu ku ijana mu zimaze gutangwa mu baturage zikubiwe n'ibihugu icumi byonyine gusa mu gihe covax gahunda ya oms yo kugeza ku buntu inkingo za covid ku bakene imaze kugeza inkingo miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri ku bihugu ijana na makumyabiri na bitanu zikwiye abaturage babyo batageze no kuri umwe ku ijana umuyobozi mukuru wa oms yasabye ibihugu bikize kwikubita agashyi kugira ngo bitere inkunga covax kurushaho ku buryo byibura abaturage mirongo itatu ku ijana bo mu bihugu bikennye baba bamaze gukingirwa mu mpera z'uyu mwaka muri disikuru zabo perezida w'ubufaransa emmanuel macron na minisitiri w'intebe w'ubudage angela merkel nabo basaba ibihugu bigize oms kuyiha imari kurushaho kugira ngo nayo irusheho kugira ingufu bombi kandi bashyigikiye igitekerezo cy'amasezerano mpuzamahanga mashya yo gukumira indwara z'ibyorezo muri uru rwego umuryango w'ubumwe bw'uburayi na guverinoma ya vanuatu batanze umushinga w'umwanzuro ushyiraho akanama k'abantu b'impuguke batandatu kazashyikiriza inama rusange ya oms y'umwaka utaha umushinga w'ayo masezerano mashya urakoze thomas igitigiri c'abamaze guhitanwa na covid-19 mu buhindi carenze ibihumbi amajana atatu bituma ico gihugu kiza mu kibanza ca gatatu kw'isi eugenie mukankusi arabandanya iyi nkuru mu gihe ubwandu bwa virusi ya korona bwasaga n'ubwagabanuka mu mijyi minini y'ubuhinde covid-19 irimo kogogoza ibice by'icyaro uwo mubare munini w'abahitanwe na covid-19 uje nyuma y'uko hatangiye kugemurwa inkingo nke bikabangamira umugambi wo kurwanya icyo cyorezo byatumye rero benshi batabona urukingo rwabo rwa kabiri ubuhinde nibwo bufite abantu benshi bahitanwe na covid cumi n'icyenda nyuma ya amerika na brezil minisiteri y'ubuzima y'ubuhinde uyu munsi kuwa mbere yavuze ko mu masaha makumyabiri n'ane ashize hapfuye abantu ibihumbi bine magana atanu mirongo ine na batanu bituma bose hamwe baba ibihumbi magana atatu na batatu magana arindwi na makumyabiri iyo minisiteri inavuga ko handuye abantu bashya barenga ibihumbi magana abiri makumyabiri na babiri umubare mbumbe ukaba wageze hafi kuri miliyoni makumyabiri na zirindwi kuva icyorezo cyadutse iyi minisiteri ntishidikanya ko iyo mibare yombi ishobora kuba iri munsi y'imibare nyakuri bitewe n'uko hashobora kuba hari abatarabaruwe mu murwa mukuru new delhi abaturage bapfiriye mu ngo zabo bitewe no kutabona umwuka wa ogisijene wo kubafasha guhumeka mu gihe ibitaro byari byamaze gukoresha ibikoresho byose byari bifite i mumbai abarwayi ba covid cumi n'icyenda bapfiriye mu birongozi by'ibitaro aho bari bacicikiranye abaturage bo mu byaro umuriro mwinshi no kutabasha guhumeka byabatwaye ubuzima mbere y'uko basuzumwa virusi ya korona gukingira mu buhinde byagenze buhoro muri iyi minsi ishize kandi leta nyinshi nta nkingo zihagije zari zifite zo gutanga tugushimire Eugenie umutekano muke ubandanya kurangwa mu gihugu cya nigeria n'ubwicanyi bukorerwa abanyagihugu biraha inguvu imigwi yitandukanije n'ubutegetsi mu gihugu cyose muri iyo migwi harimwo uw'abasangwabutaka bo mu ntara ya biafra bamaze imyaka irenga mirongo itanu basaba kuba leta yigenga idonido kuri iyi nkuru na tim ishimwe umwe mu bahoze ari abarwanyi bo mu ntara ya biafra warwanaga aharanira ubwigenge bw'iyi ntara mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu ideyi obasi yavuze ko icyizere yari afite ko biafra izaba leta yigenga cyarushijeho kuzamuka obasi wari ufite imyaka makumyabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na karindwi ubwo yinjizwaga mu gisirikare mu gihe intambara yatangiraga yavuze ko hari igihe bamaraga ibyumweru bibiri badafite ibyo kurya ko icyo babahaga ari inzoga yitwa ogogoro ikorwa mu biti by'imikindo mu kwezi kwa mbere itsinda ry'abasangwabutaka bo muri biafra bashyizeho umutwe wa gisirikare washyiriweho guhangana n'ibitero by'aborozi b'abafurani bahora bimuka bajya gushaka inzuri z'inka zabo aba bashinjwa kuba ari bo batezaga intambara muri aka karere ubutegetsi bwa nigeria bwohereje abashinzwe umutekano gusenya uyu mutwe ahantu hose ukorera kuko ufatwa nk'aho ari uteza imvururu guverinoma ya nigeria kandi yahagaritse ibikorwa by'uyu mutwe byari biyobowe n'impirimbanyi y'umunigeriya ifite ubwenegihugu bw'ubwongereza na namdi kanu bamwe mu bakora ubusesenguzi mu bya politiki muri nigeria bavuga ko amahirwe y'uko biafra yaba leta yigenga ari make cyane hari abandi ariko bavuga ko imvururu ziterwa n'iyi mitwe zishobora kuziyongera mu gihe igihugu kizaba cyitegura amatora mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu urakoze timu amatora mu gihugu cya siriya arimo amayobera inyuma y'imyaka igihugu kimaze mu ntambara ibindi na mugenzi wacu eugenie mukankusi amashusho yo kwamamaza bashar al assad ari ku mihanda i damasi hamwe n'ay'abakandida bake babi babiri batagaragara cyakora ntawushidikanya ko itora ryo kuwa gatatu rizongerera igihe perezida assad n'ubwo imyaka icumi igihugu kimaze mu ntambara yatumye siriya iba umuyonga siriya yayobowe n'umuryango wa bashar al assad imyaka mirongo itanu ubu yahinduye isura nk'igihugu asad ufite imyaka mirongo itanu n'itanu yayoboye kuva mu bihumbi bibiri nyuma y'uko se hafez al asad yitabye imana ubwo yatangiraga kuyobora uyu muganga w'amaso watangiye gutozwa ibya politiki nyuma y'uko mukuru we ahitanywe n'impanuka y'imodoka yijeje kutazategekesha igitsure nk'icyasi ahubwo yumvikanishije ko azaha urubuga abatavuga rumwe n'ubutegetsi kandi akazatega amatwi abo batavuga rumwe bo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi cyakora amavugurura yararigishijwe kandi imyigaragambyo yamagana ubuyobozi bwe bw'igitugu iratangira mu mwaka wa bibiri na cumi na rimwe ubwo abarabu bivumbagatanyaga mu bihugu byose byo mu karere bigahindukamo ubushyamirane bwatwaye ubuzima bw'abantu ibihumbi amagana kandi miliyoni cumi n'imwe bagata izabo ni ukuvuga hafi icya kabiri cy'abaturage asade yishubije ubuyobozi bw'igihugu hafi ya cyose aho bamwe mu batora bazayitabira muri iki cyumweru bazengurutswe n'inyubakwa zasenywe n'amabombe cyakora kugera ku buyobozi yabigezeho ari uko afashijwe n'igisirikare cy'uburusiya n'icya irani ku rukuta rwe rwa facebook yiyamamarizaho yaragize ati intambara iramutse yivanze muri gahunda yacu ntibivuze ko izatubuza gukora akazi kacu icyivugo kikaba ari icyizere binyuze mu murimo ariko ibi ntibibujije ko benshi mu gihugu batabasha kugura ibiribwa kandi bafite imirimo bamwe mu banyasiriya bavuga ko itora rigamije kubwira leta zunze ubumwe za amerika uburayi n'ahandi ku isi ko asad agihari kandi ko siriya igikora nubwo hari imirwano ahanini mu majyaruguru y'igihugu
barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi bahejeje kudushikiriza ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora no kudukurikirana kuri facebook no ku kibanza cacu cya internet arico wizitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda igisirikare cy'igihugu gitangaza ko cishe babiri mu bagwanya ubutegetsi b'umugwi wa FLN kinafata bimwe mu bikoresho vya gisirikare vyabo ni mu gitero bivugwa ko abo bagwanya ubutegetsi bakoze ibweyeye mu bumanuko bushira uburengero bw'u Rwanda mu ijoro ryashiriye uno munsi kuwa mbere umumenyesha makuru wacu Themistocle Mutijima aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru itangazo ubuyobozi bw'ingabo z'u rwanda rdf bwashyize ahagaragara kuri uyu wa mbere rifite umutwe ugira uti itangazo rigenewe abanyamakuru ku gitero cya frn cyaburijwemo mu murenge wa bweyeye akarere ka rusizi riravuga ko itsinda rito ry'inyeshyamba za frn ryaguye mu gico cy'ingabo z'u rwanda nyuma y'aho zari zimaze kwambuka umugezi wa ruhwa ugabanya igihugu cy'u rwanda n'icy'uburundi ubuyobozi bwa rdf muri iri tangazo buvugamo ko imirwano yashyamiranyije ingabo z'u rwanda n'abo barwanyi yabereye mu mudugudu wa rwamisave akagari ka nyamuzi mu murenge wa bweyeye w'akarere ka rusizi abo ngo binjiye ku butaka bw'u rwanda hagati y'isaa tatu n'iminota cumi n'itanu na saa tatu na mirongo itatu n'itanu z'ijoro ryo ku cyumweru rishyira uyu wa mbere nk'uko iryo tangazo ribivuga igisirikare cy'u rwanda kikavuga ko abo barwanyi ba efereni baturutse ahitwa giturashyamba ho muri komini mabayi mu burundi abo kandi ngo baje guhunga berekeza muri zone ruhororo ya komini mabayi basubira mu ishyamba rya kibira aho iryo tangazo rivuga ko bafite ibirindiro mu bikoresho by'abo barwanya igisirikare cy'u rwanda kivuga ko cyafashe harimo imbunda nto yo mu bwoko bwa smg magazine zirindwi z'amasasu gerenade imwe antene ya radiyo y'itumanaho rya gisirikare yo mu bwoko bwa motorora ndetse n'impuzankano ebyiri z'igisirikare cy'u burundi mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika liyetona koloneli ronald rwivanga uvugira igisirikare cy'u rwanda yavuze ko abateye bari hagati ya cumi na batanu na makumyabiri ku birebana n'icyabagaragarije ko abateye ari abarwanyi ba FLN uyu muvugizi w'ingabo z'u Rwanda aravuga ko hari ibimenyetso byabyo abarwanyi babiri bishwe bagaragaza iyo urashe umuntu iyo fenetire hari ukuntu umusaka ukareba ibyo afite ibigaragaza aho aturutse so byagaragaye ko ari ko ari abasirikare ba FLN ibi bigaragaza birahari ikindi ni uko ibirindiro byabo bizwi ko biba mu kibero so urumva baje baturutseyo n'abasubiyeyo niho baganaga ku gushaka kumenya niba hari ibyaba byangirikiye muri iyi mirwano ku ruhande rw'u rwanda liyetona koloneli rwivanga yadusubije muri aya magambo nta kintu na kimwe bangije ntabwo bashoboye no gutambuka metero ijana abasirikare bacu bababonye mbere y'uko binjira so hari ubwo burinzi nagiye mbabwira tugera kuri bodarayini hose patrozi n'izo ambushezi zigenda zifata izo elementi
umwe mu batuye akagari ka nyamuzi wavuganye n'ijwi rya amerika yatubwiye ko bumvise urusaku rw'imbunda zirimo n'iziremereye rwamaze igihe kinini mu ijoro ariko ubu hari ituze twagize ubwoba ariko kubera yuko tuba twizeye ko ingabo zacu ziri gukora icyo zigomba gukora twahise dusubiza umutima hamwe kuko niko byanagenze bahise babasubijeyo nubwo hamaze umwanya munini amasasu yumvikana ndetse harimo n'ayaremereye ariko byaje gutuza biranarangira imirwano yamaze nk'igihe kingana iki
uhera saa tatu ukagenda ukageza saa yine biratuza birongera biratangira saa yine bigeza saa saba mu giturage nta baturage babuze ibyabo oya ntabo kuko ingabo zari maso kugeza ubu rero ubu tuvugana abaturage bameze batese mwakoreshejwe inama murahumurizwa bimeze bite inama y'abaturage igiye kuba mu kanya ariko abaturage bo kubera yuko ibintu byahise bisubira mu murongo abaturage bo bakomeye ari abahinga bari guhinga ari abacuruza bari gucuruza imirimo yose biri gukorwa nk'uko bisanzwe nta kibazo gihari iki gitero cy'inyeshyamba za efereni bweyeye kibaye mu gihe mu nkiko z'u rwanda harimo kuburanishwa urubanza rwitiriwe rusesabagina ruregwamo abahoze ari abarwanyi ndetse n'abayobozi b'uwo mutwe barashinjwa ibyaha by'iterabwoba bifitanye isano n'ibitero izo nyeshyamba zagabye ku butaka bw'u rwanda mu bihe bitandukanye kuva ibitero bya FLN byatangira kugabwa ku butaka bw'u Rwanda mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ubutegetsi bw'u Rwanda bwashinje ubw'uburundi kuba aribwo butera inkunga uyu mutwe w'inyeshyamba ni mu gihe uburundi nabwo bwagiye bushinja u rwanda gucumbikira no gufasha umutwe wa redi tabara uburwanya buri ruhande ariko ibyo rurabihakana iki gitero kibaye kandi mu gihe abakuru b'ibihugu byombi ni ukuvuga u rwanda n'uburundi bari bamaze iminsi batangaza amagambo atanga icyizere ku izahurwa ry'umubano w'ibihugu byombi kugeza ubu bidacana uwaka kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu temistokle mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda tugushimire temistokle mu burundi kuri uyu wa mbere hatanguwe inama izomara iminsi itanu ihuza ibihugu cumi na kimwe vya afurika yo hagati yateguwe n'urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu rujejwe amahoro n'umutekano mu karere ka afurika yo hagati abitabiriye iyo nama bararabira hamwe ibibazo vy'umutekano amatora n'imigenderanire muri ako karere ni inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru kuri uyu wa mbere hatanguye ihuriro ry'abahinga bategura ibizoganirwa ko muri iyi nama ihuza intumwa z'ibihugu cumi na kimwe by'akarere ka afurika yo hagati umubonano w'abashikiranganji b'imigenderanire canke intumwa zabo utegekanijwe ku munsi wa kane n'uwa gatanu w'iyindwi ibihugu byose vyarungitse intumwa muri iyi nama ivyo navyo ni angola uburundi cameroon centre africa congo repubulika iharanira demokarasi ya congo gabon guinee equatorial u rwanda sao tome principe na chade ivyo bihugu byose bihurira mu mugwi wamaho wa oni ujejwe umutekano mu karere ka afurika yo hagati wiswe comité consultatif permanent des nations unies chargé des questions de sécurité en afrique centrale mu myaka itandatu iheze kuva haduka imvururu za politike ni irya mbere burundi bwakira inama nk'iyi ihuza ibihugu by'akarere n'intumwa za oni umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'amakungu isidori ntirampeba avuga ko ari ikimenyetso gifatika ko amahoro n'umutekano byasasagaye mu burundi barabyihweje baravuga bati oya reka dusimbire bujumbura kuko havugwa neza hayagwa amahoro hari umutekano nikiza coronavirus tugereranije n'ibindi bihugu barashobora kukigwanya ntabwo ari isibe nk'uko tubyumva ahandi batereka rero duhurire bujumbura nta kibahungabanya basanga ibintu byose birakwiye kuko mutahure yuko bene wacu bavukanyi inama nk'izi tutari tuziherutse kandi murazi igituma bibiri na cumi na gatanu murabona ko hari mu njyane hari mu biki mu migumuko uno munsi rero kubona inama nk'iyi ikoraniye i bujumbura ni ukuvuga ko hakeye harabona hameze neza yamara naho biri uko hamaze iminsi hibonekeza ibitero by'abantu bitwaje ibigwanisho bakica abantu batari bake akarorero n'abantu hafi mirongo itatu bishwe mu kiringo c'amezi abiri gusa muri ubwo buryo abandi bagategererwa ku mabarabara yinjira mu gisagara ca bujumbura aha uwo mutegetsi arahumuriza abashitsi ku mutekano ucunzwe bikwiye mu bibazo bazoshimikira ko harimo imigenderanire hagati y'ivyo bihugu aho Burundi burashima ko iyo nama ibaye buriko buranagura imigenderanire n'u Rwanda hagati y'Uburundi n'u Rwanda rero nivyo ntawe bideha imigenderanire yaratsitaye biturutse ku ngwane zo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mugabo raba uko ibintu biriko biragenda hariho utwigoro ku mpande zose tukurondera ko ibi bihugu vyosubira mu migenderanire myiza abashikiranganji bajejwe imigenderanire bagahurira igasenyi nemba bakabiyagako hagere ntibyahereye hajya ni ukuvuga ko hariho ibikorwa bibandanya mu ntumbero y'uko iyi migenderanire yotosorwa abarundi n'abanyarwanda tugasubira tugasumiranira tukabandanya duhana abageni tukabana nk'ababanyi beza ari naco gituma naho coza ku rutonde rw'ibizovugwa mw'iyi nama atamakenga namwe giteye ikindi kizoshimikirwa ko ni imvururu zama zaduka inyuma y'amatora muri ivyo bihugu hamwe no kurwaniriza umwasi hamwe hariho ibihugu usanga biri mu ngorane mugabo ingorane z'umutekano mu bisanzwe si umutwaro w'igihugu ku gatwe kacu inzu y'umubanyi iriko irasha ntiwoja ngaho ngo twenge ari n'igihe nagwaho ifatwa aho honyene kuba ari ukugira ngo nimba hari ikibazo kihari tukironderera inyishu kitararinda gukura nimba amatora yaragiye araba akabamo udutosi utunenge abantu bakidoga bakagira gute mu ntwaro rusange muri demokarasi uwatsinze n'uwarushijwe bahana ukuboko barakezanya igisigaye haba hasigaye gutunganya utwo tugorane twohava tuzana icuka kibi inyuma yayo abatsinze bashikira ubutegetsi hama mu kurongora igihugu bakamenya ko batwarira bose tuzobabwira uko iwacu bimeze tuzokumviriza n'abandi mu bindi bihugu ababanyi ngaha muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo baraherutse mu matora muri centre africa baraherutse mu matora muri kameruni harabaye amatora mu rwanda haremirije amatora bitegekanijwe ko iyi nama igira mirongo itanu na rimwe izo kwitabwa n'ivyegera bine vy'umunyamabanga mukuru wa oni intumwa z'ubumwe bwa afurika n'imiryango ihuza ibihugu nk'akarere ka afurika ubuseruko n'ahandi pierre claver niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika urakoze pierre claver mu burundi kandi ibanki y'isi yose kuri uyu wa mbere yahaye uburundi imfashanyo y'imiliyoni zitandatu z'amadolari azofasha mu mugambi wo gutera ibiti ku misozi y'amakomine yegereye ishyamba ricimeza rya kibira ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika eroje wirika neza ari nairobi muri kenya umugambi ni wo gusubiza isindimwa kanovera hamwe n'itoto intara za bujumbura mu burengero hamwe na muyinga mu buraruko bushira ubuseruko nizo uri kwarangurirwamwo hakaba hagiye kwiyongerako kayanza yo mu buraruko umushikiranganji w'ikigega ca leta domisiyende yo ku bwayo yakiriye ingabire yemeza ko turetse gusubiza itoto isindimwa n'amashamba harimwo ishamba cimeza rya kibira bigiye gukingirwa umugambi usanzwe ufise uburyo bw'imiliyoni mirongo itatu z'amafaranga y'abanyamerika izo miliyoni zitandatu rero zije ziyongerako kugira ngo uwo mugambi ushobore kwaguka waguke ushobore gushika no mu ntara ya kayanza na cane cane muri komine matongo isanze ifise imbibi hana n'ikibira hanyuma ikaba nawe nyene ari ikomini rimwe imitumba isa n'iyigeramiwe ikeneye gusubizwa itoto na kanovera e, ni umugambi rero uzobandanya ufasha kugira ngo isi yacu isubirane itoto eka mbere ishobora no kuzoshobora kwimbuka hajemwo n'ibikorwa cane cane vyo gukingira e, ibibira vyo gukingira aha hantu tubona yuko hafitiye akamaro ibidukikije christophe kareta ajejwe ibikorwa mu ibanki y'isi yose yishimiye uko iyi mfashanyo iriko irakoreshwa n'inyungu zayo Ce financement additionnel de 6 millions de dollars américains est un don en fait du, du fonds.
iyi mfashanyo nyongera y'imiliyoni zitandatu z'amadolari y'abanyamerika n'ingabire y'ikigega c'isi kijejwe ibidukikije yiyongera ku zindi miliyoni mirongo itatu zari zaremejwe mu bibiri na cumi n'umunani zatumye umugambi ukorwa mu myaka itatu ngire ko nkeza umushikiranganji leta muri rusange n'abakora muri uwo mugambi bagwije umwimbu kuva mu mpera z'ukwezi kw'indwi umwaka ushize bikabonekera mu bikorwa ku rubuga bishimishije iki imfashanyo y'ikigega c'isi ikiraye ibidukikije yisangije ni iki hejuru y'ibikorwa byo kunagura isi ndimwa no kuyisubiza itoto ni uko hazojamwo no gukingira ibidukikije muri iyo ntara yiyongereyeko
qui se trouve dans cette province supplémentaire.
niko karete yashikirije ibibazo vyerekeye ihindagurika ry'ibihe mu burundi n'itsituka ry'isi ndimwa bikomeje kuvugwa imwe mu ngaruka zavyo ni iduga ry'amazi y'ikiyaga tanganyika n'uruzi rusizi rugabura uburundi na repubulika iharanira demokarasi ya kongo yatumye imiryango itari mike itizayo muri aya mezi ashize mu gihe umwaka ushize abantu baharurwa mu bihumbi mirongo ibiri na bitanu bataye izabo bitewe n'ayo mazi nyene eroje uri kaneza ijwi rya amerika tugushimire eroje kuri iyo nkuru abarongozi b'ikambi ya nduta mu gihugu ca tanzania bafashe ingingo yo gutemagurira hasi ibitoke vyose vyatewe n'abariko barahunguka ni mu ntumbero yo kubandanya kuburabuza abasigaye muri iyo kambi kugira nabo biyandikishe vyanse bikunze ni inkuru ya mugenzi wacu james joven yakoreye mu ikambi ya nduta kuri uyu wa mbere impunzi z'abarundi ziyandikishije ku bushake bwazo zitahukanwa burindwi kuwa kabiri no kuwa kane abarenga amajana atanu barataha burindwi mu bitigiri dukura mu biro vy'uruja n'uruza ikibazo nuko abarongozi b'ikambi ya nduta batanguye gutema ibitoke bisigwa n'abariko baratahuka igikorwa co gutema ibitoke vy'abatahutse mu ndwi iheze cabaye kuwa gatandatu no kuri uno wa mungu itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kwa gatanu uwutahutse wariwe wese ibiterwa vyiwe harimwo ibitoke baca babitema bakongera bakabomora inzu yahora bamwo aho boyihaye abasigaye mu nkambi baba mu nzu zimaze igihe kirekire zidasanuye kandi zishaje abasigaye mu nkambi ya nduta bababajwe cane n'uwo mugambi ubuzima babayemwo muri iki gihe babona yuko ari ubuzima bukomeye cane kandi badakundwa na leta ya tanzaniya kubera itagikurikiza amategeko agenga impunzi nk'uko bisabwa n'aho itavyemera n'igitoke ni mumarayika kandi kizohembura n'undi ariko ararengana no hanyuma niyo usigura wumva kivuga ngo tema irundi karimo ko bitavuga tutemye nyene biva bati tema nta kundi hama nene hirera nabo nyene n'uwo babibona muri bo akabona umuntu watemye igitoki ariko bari batubwiye ntiturime ibigori ntitworoshe ntitubirime ko twabihevye ibiharage tukabiheba ibitoki vyosigara bihagaze rero mbaho ni nko kuri impono gashica umuntu uti wewe rero ngaha nturiho nyene mbaho bari bakwiye kuturaba ko turi impunzi ntibagire kutubomorera kwinzi ngo bongere bateme n'ibitoke abantu n'amasoko yose barugaye ntitugira aho twirukira naho tujya nk'ubu mbere ukuntu ndabona mbona ni nk'intambara reka nk'ubu ndiko turahunguka ahubwo turiko turahunga ubugira kangahe dusubira iyo twavye tuva kuko hano niho mbona hakaze cane gusumba niyo twavye tuva kuri basa vyari bikwiriye bakaraba nyene nk'iki bodufasha kuba ari ku nzego zo hejuru ko gutaha hoho hataha ugomba udashaka nawe ataragera gutaha araba arigumiye ngaha nawe hageze ko ataha akavyiyumvira akagenda akiyandikisha agataha bwa rero sinzi abari hejeje bazodufasha naho impunzi z'abarundi zitakamba minsi yose yuko zihohoterwa mu ntumbero yo kwirukanwa ku nguvu ariko leta ya tanzaniya yoyo irabihakana umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ca tanzaniya george simbachawene ari nawe ajejwe impunzi mu gihugu mu ndwi iheze yaritabiriye inama yabereye mu gihugu c'uburundi ku kibazo y'uko leta ihohotera impunzi kugira zitahe ku bwinshi yarabihakanye ahubwo yifuza yuko impunzi zisigaye muri tanzania zotahukanwa zose Suluhisho la kudumu ni mtu kurudi nyumbani kwao kama inawezekana.
umuti urama ni umuntu gusubira mu gihugu ciwe bishobotse cibure kuja mu gihugu c'ubugira gatatu none mubona ico gihugu kigira gatatu ari ikihe kuri iyi si y'iki gihe icyifuzo canje ni uko impunzi zose zizokwemera gusubira mu gihugu c'amavuko igihugu ca tanzaniya abarundi n'inshuti zacu ntitwobirukana ariko turabinginze batahe mu mahoro Hatuwezi kuwafukuza, lakini tunawashauri warejee kwao, kwa sababu wanakosa haki za msingi za maendeleo yao na vizazi vyao.
impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca tanzaniya zatanguye gufatirwa ibihano kugira ngo zitahe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'umunani aho zafungirwa amasoko rusangi yahora zihuza n'abaturanyi bazo kudasohoka ikambi kuja gushaka ibiribwa bakabukanya kubuzwa kurima udusambu duto duto mu nkambi no kudatunga ibitungwa bitandukanye vyahora bibafasha mu buzima bwo mu buhungiro kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzaniya james jovini ku bw'ijwi rya amerika urakoze james joven radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu ihiganwa rya basketball africa league ririko ribera i kigali mu rwanda uyu munsi ku wa mbere harasozerwa inkino zo mu matsinda urukino rwa nyuma rwo mu matsinda ruhuza zamalek yo mu misiri na groupement sportif de petrolier yo muri algeria urwo rukino rukwirikirwa na tombora zo kugene amaekipe azohura mu nkino za kimwe ca kane jean claude munyandinda arabiducira ku mayanga mu irushanwa rya basketball africa league ririmo kubera mu rwanda uyu munsi kwa mbere nibwo hasozwa imikino y'amajonjora mu matsinda mu mwanya isaa moya n'igice z'ijoro ku isaha y'i kigali mu itsinda rya gatatu ikipe ya zamalek yo mu misiri irahura na groupement sportif de petrolier yo muri algeria uyu mukino wagombaga kuba warabaye ku wa gatatu w'icyumweru gishize uza gusubikwa kubera ko hari umuntu umwe wo muri imwe muri aya makipe abiri wari watahuweho ubwandu bwa virusi ya korona muri uyu mukino zamalek niyo ihabwa amahirwe kubera ko imaze gutsinda imikino yayo ibiri mu itsinda ryayo ku ikubitiro yatsinze feruvia Diario yo muri Mozambique amanota 75 kuri 55 ikurikizaho AS Douane muri Senegal yatsinze amanota 86 kuri 62 mu mukino wabaye ejo ku cyumweru ku ruhande rwa Groupement Sportif de Petrolier irasabwa gutsinda byanze bikunze kugira ngo ishobore kwiyongerera amahirwe yo kujya mu makipe agomba gutoranwamo abiri yabaye ya gatatu mu matsinda yayo ariko akaba yaritwaye neza ni akazi katoroshye kuri iyi kipe yo muri Algeria kuko yamaze gutakaza imikino yayo ibiri yayihuje na AS Douane ndetse na Ferroviario gukura amanota abiri ku ikipe y'igihangange nka Zamalek Zamalek biraza gusaba groupement sportif de Petrolier gukoresha imbaraga z'umurengera wagereranya no guterera umusozi muremure nyuma y'uyu mukino wa Zamalek na groupement sportif de Petrolier harahita hamenyekana amakipe abiri yiyongera ku makipe atandatu yarangije kubona itike kimwe cya kane kirangiza amakipe afite amahirwe yo kuzamuka nk'ayabaye ya gatatu yitwaye neza mu matsinda yayo ni Forces Armées et Police yo muri Cameroon mu itsinda rya kabiri na AS Douane muri Senegal mu itsinda rya gatatu amakipe atandatu yamaze kwibonera uburenganzira bwo gukina imikino kimwe cya kane kirangiza ni Patriot Basket Basketball Club yo mu Rwanda, AS Monastir yo muri Tunisia, Petro de Luanda yo muri Angola, AS Saleh yo muri Maroc, Zamalek yo mu Misiri na Ferroviario yo muri Mozambique. Imikino ya kimwe cya kane kirangiza muri irushanwa rya Basketball Africa League iteganyijwe ejo kuwa kabiri n'ejo bundi kuwa gatatu. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mu mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zero naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
aha niho amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha bigarukiye dushimire enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na fasirige beyeho yadufashije kwegeranya ibiganiro n'amakuru twabashikirije aya makuru yahagarariwe na frederike nkundikije naho kuri mikro mwari kumwe na fide niyo ngabo mugira umugoroba mwiza mubandanya kumviriza radiyo yanyu ijwi rya amerika